mwumva ni radiyo nk'ijwi y'amerika iradiyo ijwi ry'amerika risaranira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotreve ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze makuru yo kuri iyi saha mujye gushikirizwa nanje frederic nkunikije ubuyobozi bw'idini rya isilamu mu rwanda bwemeye gukurikiza amabwiriza ya leta ahagarika uburyo bwo guhamagarira abayisilamu mu masengero mu gitondo hakoreshejwe megafone indangururamajwi mu rwanda urwego rwihariye rwa sentare nkuru rufite icyicaro i nyanza rwa
twahisemo kubyihanganira no kubyakira kubera yuko korani irabitubwira ku igihe nk'iki tuba tugomba kubyemera no kumvira no gukorana neza ariko ubundi ku byari bisanzwe twe ku cyifuzo cyacu twumvaga byakabaye bikomeza nk'uko bisanzwe uyu ni shehe surayimana mbarushimana umuhanuzi wa mufti w'u rwanda mu rwanda nk'uko twabivuze urwego rwihariye rwa sentare nkuru rufite icyicaro i nyanza rwaciriye jean batiste mugimba igihano cyo gufungwa imyaka mirongo irindwi n'itanu ku byaha bya jenoside yagirizwa ko yakoreye mu gisara cya kigali perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden ejo ku munsi wa gatanu azovugana na mugenzi we w'ubushinwa xi jinping aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ntimuve ku maradiyo yanyu ni mu kanya reka aya makuru tuyatangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden ejo ku wa gatanu azovugana na mugenzi we ubushinwa xi jinping bazovugana ku ntambara yo muri ukraine ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kabirinde mu itangazo yashyize ahagaragara uyu munsi umuvugizi wa perezida biden Jen psaki yavuze ko iyi nama iri mu rwego rwo kwihatira gukomeza gufungura amarembo y'ibiganiro koko rero leta zunze ubumwe za amerika n'ubushinwa bafitanye amakimbirane akomeye cyane ku ntambara y'uburusiya muri ukraine amerika irakora ibyo ishoboye byose kugira ngo ubushinwa budafasha uburusiya kandi ikabushinja ko nabwo bwamamaza ibinyoma by'uburusiya uburusiya bwaba bwarasabye ubushinwa inkunga ya gisirikari n'imari ariko uburusiya bwahakanye aya makuru naho ku byo amerika yita ibinyoma uburusiya buvuga ko leta zunze ubumwe za amerika ifite ibigo by'ubushakashatsi bw'intwaro z'ubumara muri ukraine ubushinwa nabwo bwarabyamamaje ngo igisirikare cy'uburusiya cyatahuye ibyo bigo by'ibanga ikiganiro cyaba perezida biden na shi kizaba gikurikiye inama ndende yamaze amasaha arindwi ku wa mbere ushize i roma mu butaliyani hagati y'umujyanama wa perezida biden mu by'umutekano jake sullivan n'umujyanama mukuru w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'ubushinwa yang jieshi ibigo ntaramakuru ap cyo muri amerika na reuters cyo mu bwongereza byemeza ko sullivan yabwiye jieshi ko ubushinwa buramutse buteye inkunga uburusiya mu ntambara yabwo muri ukraine bwahura n'ingaruka zikomeye
urakoze thomas muri nigeri abajihadisite bateye bisi ingenzi hamwe n'ikamyo bica abantu mirongo irindwi n'umwe mu manuko w'igihugu n'inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirinde ibi bitero byombi byabereye ahitwa tilaberi hafi y'umupaka n'igihugu cya burkina faso abajihadisite bishe muri bisi abagenzi cumi n'icyenda barimo abapolisi babiri bica n'abandi baturage babiri mu ikamyo yari itwaye imboga n'imbuto barangije bisi na kamyo barazitwika igitero cyo kuri bisi cyakomerekeje kandi cyane abantu batanu naho abandi bagenzi barindwi abagore bane n'abagabo batatu barokotse babanje kuburirwa irengero nyuma baza kuboneka mu kwezi kwa cumi gushize nabwo abajihadisite bateye mu karere ka tilaberi bica abapolisi batatu tiraberi ni igice kinini cyane gifite ubuso bwa kilometero kare ibihumbi ijana kiri aho bita ku mipaka itatu hagati ya niger burkina faso na mali kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ibi bihugu bitatu bihahanganye n'amashami ya al qaida n'umutwe wa leta ya kisilamu
turagushimiye thomas kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi ayo makuru kandi mushobora kuyasanga kuri site yacu wezi itatu akaburungu radiyo yacu akaburungu com mushobora no kuyasanga kuri youtube na facebook mu kanya rero amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini inyuma y'icyemezo cyafashwe na leta y'u rwanda cyo guhagarika umuco wo guhamagarira abayisilamu gusenga uzwi nka adana mu misigiti yose yo mu gihugu hifashishijwe megafone indanguramajwi ubuyobozi bw'idini rya isilamu mu rwanda bwatangaje ko bugiye kubahiriza ayo mategeko naho iyo ngingo uh, itawushimishije ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi ari kigali mu rwanda ibi byavuzwe n'umuryango w'abayisilamu mu rwanda muru wavuze ko wakiriye icyemezo cya guverinoma y'u rwanda gisaba guhagarika ikoreshwa ry'ibyuma ndangururamajwi mu muhamagaro wa adhani mu rukerera ku misigiti yose yo mu gihugu itangazo ryasohowe na muru ryamenyesheje abayobozi b'imisigiti yose yo mu rwanda n'abayisilamu muri rusange ko guhera kuri uyu wa kane umuhamagaro w'iswara yo mu rukerera uzajya utambuka ku misigiti yose yo mu rwanda hadakoreshejwe indangururamajwi iri tangazo rije rikurikira iryari ryasohowe kuri uyu wa kabiri ryagaragaza ko hahagaritswe imisigiti umunani ibintu bitari byashimishije abayisilamu kuri shemba rushimana sureyimana umujyanama wa mufti w'u rwanda agaragaza ko basanga adhani ntacyo yari itwaye bifuza yuko iyo azana yakomeza hose no mu bihe byose kubera yuko yari imaze igihe ikorwa baragaragaza ko hari bamwe bibangamiye icyitwa urusaku twebwe ku rwego rwa isilamu ntabwo tubona ko azana iri muri urwo rwego rw'urusaku kuko ikorwa mu buryo bw'ijwi riringaniye kandi ikaba mu minota ibiri ku buryo utabigereranya n'ibiryakoreshwa urusaku rw'igihe kirekire runabangamye cyane uyu muyobozi ariko asobanura ko nubwo bafite uko babyumva idini ya isilamu isaba kubaha ibyemezo by'abayobozi b'igihugu n'iyo binyuranije n'ubushake bwabo twahisemo kubyihanganira no kubyakira kubera yuko korani irabitubwira ko igihe nk'iki tuba tugomba kubyemera ibihe by'intumwa imana imana n'umugisha nayo byigeze kujya bibaho ibihe nk'ibyo bakavuga batari ko ubu muri bino bihe bimeze gutya habonetse impamvu n'izi hari ibyo turi bwihanganire ubundi tutari dusanzwe tugenderaho twabyemeye nko kubaha no kumvira no gukorana neza ariko ubundi ku byari bisanzwe twe ku cyifuzo cyacu twumvaga byakabaye bikomeza nk'uko bisanzwe nubwo amabwiriza yatanzwe ko abayobora amasengesho aribo bitwa ba imamu bagomba guhagarika indangururamajwi zo mu rukerera bamwe mu bayoboke b'idini ya isilamu cyane cyane abatuye mu cyaro bavuga ko iki cyemezo kitari gikwiye uyu atuye mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo birabangamye cyane noneho byagera no mu cyaro bikaba birengejeho urabona mu cyaro ntabwo abantu baba banatuye hamwe akenshi burya mu cyaro abenshi ntibagira n'ayo masaha cyangwa ayo matelefoni baba bacungana n'umuriro ni ukuvuga ngo bose bakangurwa na azana iyo azana rero ituma bamenya igihe cy'iswara nutabashije kujya ku musigiti kuko wenda hamubanye kure abasha gusari agasarira ku gihe n'ubwo yasaririwe kandi no mu byaro hoho icyo kibazo cyo kuvuga ngo barasakuza cyo ntago kijya kinabaho ahubwo kuri bo ni ikimenyetso cyabo cy'abajya ku kazi cy'abajya kwiga n'abasari iki cyemezo cyo guhagarika ikoreshwa ry'indangururamajwi mu gihugu cyose cyatangajwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuri uyu wa gatatu abinyujije kuri radiyo y'igihugu minisitiri gatabazi jean marie vianney yavuze ko icyemezo cyo guhagarika umuhamagaro wa dhani mu rukerera kireba imisigiti yose yo mu gihugu ndetse n'abandi bantu bose bashobora gukurura urusaku rubangamira uburenganzira bw'abaturage yumvikanishije ko iki cyemezo kitareba imisigiti y'abayisilamu gusa ko kinareba insengero za kiliziya n'abandi bashobora gutera urusaku rukangura abaturage avuga ko uretse kuba biteganywa n'itegeko binajyana n'uburenganzira bw'abaturage kuko nabo baba bakeneye kuryama bagasinzira nta nkomyi kugeza ubu abayisilamu nibo bagize icyo bavuga kuri iki cyemezo andi matorero n'amadini kugeza ubu ntacyo yatangaje nubwo amenshi asenga ku manywa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta tukivuga ku rwanda urwego rwihariye rwa sentare nkuru rufise icyicaro i nyanza mu bumanuko bw'u rwanda rwaciriye jean batiste mugimba igihano cyo gufungwa imyaka mirongo irindwi n'itanu ku byaha bya jenoside bihagirizwa ko yakoreye mu gisagara cya kigali umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagirusa niyo nkuru adushikiriza amarira akumiro n'agahinda nibyo byaranze abavandimwe ba bwana jean batiste mugimba ni nyuma yo kumva igihano urukiko rwamukatiye cyo gufunga imyaka makumyabiri n'itanu urukiko rwamuhamije ibyaha bibiri ubushinjacyaha bumurega bumurega gucura umugambi wo gukora jenoside no kuba icyitso mu gukora jenoside urukiko rwamuhamije inama yo ku itariki ya munani z'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yiswe komite do crise iyo nama ubushinjacyaha buvuga ko yabereye kwa mugimba inacurirwamo umugambi wo kwica abatutsi muri iyo nama abatangabuhamya bemeje ko yakorewemo intonde z'abatutsi bo muri nyakabanda no mu nkengero zayo abatangabuhamya dam na dfm barindiye umutekano nibo urukiko rwashingiyeho ubuhamya bwabo rushingiye ku ngingo z'amategeko urukiko rwavuze ko ntaho rwahera rwemeza ko atakoresheje iyo nama kuko hari abatangabuhamya bayimushinja bemeza n'ibyabereyemo ni mu gihe uregwa we avuga ko ku matariki ubushinjacyaha bumuregaho yari yimukiye mu kiyovu urukiko rwavuze ko atagaragaza amasaha yaviriye muri nyakabanda urukiko rwibutsa ko mugimba yemeza ko yageze ku gisenyi ku itariki ya cumi n'ebyiri z'ukwezi kwa kane mirongo icyenda na kane we akavuga ko atashoboraga gutumiza iyo nama rushingiye ku zindi manza zaciwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda yarusha muri tanzania umucamanza yavuze ko urukiko rushobora gushingira ku buhamya bw'umuntu umwe iyo rusanze bufitire ireme kandi bwaratanzwe n'umuntu wo kwizerwa yashimangiye ko rwabushingiraho kabone niyo nta bimenyetso bindi bubishyigikira yavuze ko kuba umutangabuhamya wahawe izina rya dam ataratanze amakuru areba mugimba mu nkiko gacaca bitamubuza kuyatangira igihe bibaye ngombwa yavuze kandi ko kuba abatangabuhamya bashinja mugimba barakoze jenoside bitababuza gutanga ubuhamya kandi urukiko rukabushingiraho ibyo mugimba n'abamushinjura bavuga byose urukiko rwavuze ko nta shingiro bifite ku bamushinjura bavuga ko bakoreshejwe n'ubushinjacyaha ku ngufu urukiko rwabitesheje agaciro ruvuga ko bibumbatiye urujijo urukiko rwavuze ko iby'abo batangabuhamya bavuga birimo gushidikanya hari bimwe mu bikorwa abatangabuhamya bashinja mugimba urukiko rwatesheje agaciro ruvuga ko nta ruhare rwe rugaragara kuba mugimba aratanze imigabane ingana n'amafaranga ibihumbi icumi muri radiyo rtlm yabibaga urwango ubushinjacyaha bumurega ko bimugira icyitso cy'abakoze jenoside mugimba akavuga ko yabikoze agamije ubucuruzi busanzwe urukiko rwarabisesenguye avuga ko ashoramo iyo migabane atari azi ko rtrm izaba urwango mu biganiro byayo rwavuze ko atigeze agira uruhare mu mikorere y'iyo radiyo umunsi ku wundi rwavuze ko amafaranga yatanze muri rtrm atari inkunga ya ngombwa ku bakoze jenoside ku buryo yabiryozwa ku cyo gushyiraho amabariyeri no kuyayobora nacyo urukiko rwavuze ko abatangabuhamya bakimushinja batagaragaza neza uruhare rwe rwavuze ko ubuhamya bwabo burimo ugushidikanya ku buryo rutabishingiraho nyuma y'isesengura ry'urukiko rushingiye ku bimenyetso rufite rwahamije mu gihimba icyaha cyo gucura umugambi wo gukora jenoside n'icyaha cyo kuba icyitso cy'abakoze jenoside rwavuze ko bigize impurirane mbonezamugambi rushingiye ku zindi manza zaciwe n'urukiko rw'ikirenga n'urw'ubu ubujurire mu rwanda rwavuze ko mugimba yagombye kuba ahanishwa igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose rushingiye kandi ku buryo mugimba yaburanye atagora ubutabera urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha imanza zo ku rwego mpuzamahanga n'iziterabwoba rwamugabanyirije ibihano rwamuhanishije imyaka makumyabiri n'itanu y'igifungo muri gereza rwamusoneye amagarama y'urubanza kuko aburana afunzwe urukiko rwibukije ko afite iminsi mirongo itatu yo kujurira ibihano ako kanya mugimba yahise ajurira ibihano byari bigoye kugira icyo umuryango we watangaza kuko bari mu marira kumiro n'agahinda bamuherekeje kuva ku cyumba cy'urukiko kugeza ku modoka yamusubije muri gereza bwana jean batiste mugimba w'imyaka mirongo itandatu n'itatu y'amavuko yahoze ari umukozi wa banki nkuru y'igihugu beneri mu gihe cy'imyaka cumi n'ibiri yabayeho umunyamabanga mukuru w'agateganyo w'ishyaka rya sederi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nibwo igihugu cy'ubuholande cyamwohereje kuburanira mu rwanda igihano akatiwe ni nacyo bwana jean claude yamuremye bakunze kwita nzinga yakatiwe aba bombi baje mu ndege imwe bavuye mu gihugu cy'ubuholande eh bagira ubusa ijwi rya amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
urakoze eric y'impunzi z'abarundi ziba mu ikampi ya rusenda iri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zisaba ishyirahamwe pam kongera imfashanyo iziha kuko ibiciro by'ibifungurwa byaduze ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ari iwuvira mu bice bitandukanye bya kongo ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye bikomeje kuzamuka ku masoko uko bwije n'uko bukeye ahandi mu isoko rya maendeleo riri mu mujyi wa Uvira aho ikiro cy'isukari cyaguraga ibihumbi bibiri kiri kugura ibihumbi bitatu mu gihe ibiro mirongo ibiri na bitanu by'ifu ya kawunga byari ku idolari cumi na zitatu ubu biri kugura idolari cumi na zitanu naho litiro imwe ya esanse yari ku bihumbi bibiri by'amakongomani ubu iri ku bihumbi bitatu impunzi zo mu nkambi ya rusenda nazo zivuga yuko uku kuzamuka kw'ibiciro by'ibicuruzwa byagize ingaruka zikomeye ku mibereho yazo bitewe n'uko amafaranga angana n'amadolari cumi n'abiri zihabwa mu guhahisha yaba adahagije ku isoko ibintu byose byaradunze ntawomenya ingene biriko biragenda nk'akarombere n'ibintu byose twavuga ko byose byahagurutse ni ukuvuga depulasema yaraduze twumva ngo n'igitoro cyaraduze amavuta yonyine yo kurya ubu ubu ariko arafata hafi ibihumbi bitatu Eh, umuceri uriko urafata ibihumbi bitatu nyene ni ukuvuga ibiharage biriko birafata hafi igihumbi n'amahera hejuru hafi ibihumbi bibiri aho urumva nta kuntu umuntu yopokera ibihumbi cumi n'icenda n'amajana atanu ugiye mu isoko uvayo yose uhejeje kuyasumisha aho nta n'iminsi itatu ushobora kurya ayo mafaranga uko byari kare warabona ko ushobora kumara n'indwi zibiri cyangwa indwi zibiri n'inusu uriko urasuma cyangwa uriko urafungura ariko ubu u- nta bikibaho kwera inzara igira itwice dorote kubw'imana ni umubyeyi wo mu nkambi ya rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu ashimangira yuko amafaranga angana n'idolari cumi na zibiri buri mpunzi ihabwa buri kwezi adashobora kurangiza icumweru nka jewe litari zitandatu litari zitandatu ngiye mu isoko ikigozi cy'umuceri ibihumbi bibiri ikigozi cy'ibiharagi ibihumbi bibiri kandi ikindi nacyo nta mugabo ngira ndi umudemobe kweri yuko nza kwandura umugera ahubwo n'ukuri dusabire leta y'i burundi nka jewe nariyandikishije mu bahunguka izina nguma ndaribura ubu ngo bahagere yaho ngenda n'amaguru kuko nta kintu mbona nza gusumiramo mw'abana zimwe muri izi mpunzi zifuza yuko ishyirahamwe rya pamure zigenera ibifungurwa aho kuziha amafaranga E, turasaba ko uko byogenda kose namba byashitse amafaranga indya zikaba zaduze ntibaraba ukuntu boduhindurira ibi byo kuduha ama- gutanga amafaranga mu ikambi bihagarare batuzanire indya dusubire muri fuware kujya kwa kera ko ndazi naho turonka amahera yego amafaranga araboneka none boduha amafaranga atandya dufise ko byogenda gute mu gihe mbere ni mu ndimo hariya ruguru ya- y'ikambi ata benshi bakiza kuraba n'imirima bivanye n'imvo z'umutekano zagiye ziraba nabi bu- rimwe na rimwe usibye ibiciro by'ibifungurwa byaduze n'impunzi zikora imirimo yo gutwara abagenzi kuri za moto zivuga yuko n'ibiciro bya esanse nabyo byazamutse niyo nzima musa atwara ipikipiki mu nkambi ya rusenda aho bigeze nk'ababosi bacu bamwe bamwe bamwe batwatse amamoto abandi turi mu ibarabara kubera iki kubera igitoro mbo irito y'igitoro ryari rigura ibihumbi bitatu- bibiri n'amajana atanu ariko ubu ugeze kuri bitatu n'amajana atanu urumva ni ikibazo kabisa cyane gikomeye Mbo, ubu muri make ubu muri make ubu n'ubuzi ntabwo bugenda neza kubera iki n'abantu bipakiza nta- ntabwo baboneka cyane minisitiri w'ubucuruzi mu ntara ya kivu y'epfo madamu marie jeanne nziharirwa avuga yuko atari muri iyi ntara yonyine ibiciro byaduze ko ahubwo hirya no hino ku isi hari icyo kibazo kuri we intambara y'uburusiya na ukraine nayo yagize uruhare mu kuzamuka kw'ibiciro Sasa siku hizi mazishi ya Ukraine banatupe mazishi yabo vimoya visie tena, saa zile mafuta, sukari, ila hatuipati tena, na sio sasa viongozi tuko tunaangalia namna ya ku visipande zaidi iriya mu ntambara za Ukraine bahagaritse ibintu birimo amavuta ndetse n'amasukari natwe turi kureba nk'abayobozi kugira ngo bitazazamuka cyane twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya pamu kuri iki kibazo cy'impunzi zifuza ko zakongererwa amafaranga yo guhahisha muri ibi bihe ibiciro byazamutse ntibyadukundira ubusanzwe ibicuruzwa birimo amafu imikeri amasukari ndetse n'igitoro bikoreshwa muri iyi ntara ya kivu y'epfo bivanwa mu bindi bihugu vedaste ngabo ku bwaragiye ijwi rya amerika ubuvira mu ntara ya kivu y'epfo urakoze vedaste tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika isamenyanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda oms ishami ry'ishyirahamwe onu ryitaho amagara y'abantu rivuga ko abantu miliyoni n'ibihumbi amajana indwi bafise ikibazo c'indwara zititabwaho uko bikwiye ico kibazo kimeze gute mu rwanda mugenzi wacu tamase kamirindi yabiganiyeko na dr rubera nzira jeune umuhinga mu vy'indwara zititabwaho uko bikwiye ayobora kandi ishami ryo mu rwanda ry'umugambi witwa end fund ufasha ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu rwanda ikigo gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc no rwanda biomedical center ni ikigo cy'igihugu kijejwe kurwanya indwara zititabwaho uko bikwiye atangura asobanura izo ndwara izo arizo harimo nk'inzoka zo mu nda hari indi nzoka yitwa bilariziyosi cyangwa se shisozomazis mu rurimi rw'icyongereza ni inzoka igaragara hariya hafi y'ibishanga murabizi ko mu rwanda dufite ibishanga byinshi ibishanga by'umuceri ibiyaga n'ibindi mu by'ukuri izo ni indwara tubona ko ziganje mu rwanda aho usanga nko mu turere tumwe na tumwe mpereye nko ku nzoka zo mu nda usanga hari aho zigera ziri hejuru ya mirongo itanu ku ijana Ah, ikindi izindi ndwara navuga yenda ziri kuri urwo rutonde rwa rw'ishami ah, ry'umuryango w'abibumbye byita ku buzima navuga nk'ibisazi by'imbwa Ah, ibisazi by'imbwa nabyo biri mu ndwara natwe tugira hano mu rwanda Ah, navuga eh, nko ku- nk'ubumara eh, bwa ziriya nzoka zo mu zo mu bihuru zo mu ishyamba uzi ko iyo zarumye umuntu rwose ku- gukira ubumara bwazo biba bigoye navuga nk'izindi ndwara yenda ah, dukunze kubona indwara yitwa uruheri cyangwa se uturere tumwe na tumwe bita shishikara navuga indwara y'amavunja navuga indwara y'imidido ah, mbese ah, ni indwara zitandukanye ariko yenda nko mu rwanda navuga izo ngizo umunywanyi w'ijwi ry'amerika yatwohereje kuri facebook akabazo ntabwo yanditse amazina ye yanditse ngo ni king hunter ni umupaki aravuga ati asa n'utangaye cyane amavunja asa aracyari ikibazo mu rwanda
amavunja mu by'ukuri ah, leta y'u rwanda ah, yafashe ah, yashyizeho umurongo kugira ngo ah, hakurikiranwe ingo cyangwa se imiryango ah, yi- ishobora kwibasirwa n'amavunja Ah, usanga ari imiryango ibayeho nabi mu buzima bwo hasi abakene cyane cyangwa se ugasanga ni abana cyangwa abantu bakuru bafite n'uburwayi yenda bwo mu mutwe Ah, ariko ah, ngira ngo binyuze muri minisiteri y'ubuzima minisiteri y'ubu- y'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'inzego zitandukanye ah, ngira ngo biri no mu mihigo y'uturere aho iriya miryango ishakishwa kandi nanone binyuze mu muri porogaramu ya leta bita human security issues aho bareba ibibazo bibangamiye abaturage cyane cyane hariya hasi n'ayo mavunja arimo imyubakire ingo zidafite ubwiherero busukuye mbese inzego za leta nyinshi zirafatanya kugira ngo zishobore kubona iriya miryango bariya abantu bakibasiwe n'amavunja ariko eh, agenda agabanuka ariko ntibivuze ko yacitse hari aho ah, tugenda tuyasanga ndibuka yuko hari ahantu mu rwanda croix rouge yigeze kujya gu- gu- gukora ubutabazi bwo guhandura amavunja abantu hari igihe byigeze kuba ikibazo gikomeye none ubu ngubu twakwizera yuko cyakemutse birumvikana hari intera iterwa cyane cyane ko haba harimo ubuvugizi ndetse n'amabwiriza aturutse hejuru Eh, aho abayobozi batandukanye bavuga bati ntabwo byumvikana kuba hari umudugudu ahantu umuryango ukigaragaramo amavunja izo rero ni ingufu za leta zituma na porogaramu nkatwe yenda b'abatekinisiye dushinzwe izo kurwanya izo ndwara dushinzwe gutanga ubujyanama izo ngufu z'abo bayobozi nizo zituma ah, tugenda tubona amavunja agabanuka ariko ntibivuze nyine ko twari twa- twayarandura burundu ubwo niyo mpamvu ah, n'ayo mavunja mvuga ko muri gahunda eh, duteganya leta iteganya eh, tunashyigikira izo gahunda ziba zirimo ubu byo bimeze gute iby'inzoka zo mu nda urakoze kamirinde buriya inzoka zo mu nda mu rwanda twasanze ah, mpereye yenda nk'igihe nkanjye nagereye muri porogaramu Ah, nagize amahirwe ntangira ari nabwo ah, turi gushyiraho porogaramu ishinzwe kurwanya izi ndwara tuvuga ko zititaweho uko bikwiye muri bibiri na karindwi ariko ubushakashatsi twakoze icyo gihe ah, minisante ya- yakoze n'abafatanyabikorwa bandi mu rwego rw'igihugu twari dufite hafi mirongo itandatu na- na gatandatu ku ijana ni ukuvuga mu wa yeni ikigereranyo cy'igihugu cyose ariko hari uturere tugeza muri za mirongo cyenda aho twari twapimye abana ba- bari mu mashuri abanza ah, mu gihugu hose ni ukuvuga buri karere gafite amashuri agahagarariye uturere tumwe twageraga nka mirongo cyenda ku ijana birumvikana utundi turere turi muri za mirongo ine navuga nko muri kigali usanga ubwiganze bw'inzoka zo mu nda bu- buri hasi ariko ngereranyije mu bundi bushakashatsi bwakozwe muri bibiri na cumi na kane uwo mubare wari uvuye kuri mirongo itandatu na gatandatu hafi ugera kuri mirongo ine na gatanu none muri bibiri na makumyabiri hakozwe ubundi bushakashatsi noneho bupima n'abakuru n'abagabo n'abagore n'abasaza n'abana b'incuke abo bose barapimwe ariko gusa twasanze icyo kigereranyo kikiri kuri mirongo ine na rimwe ku ijana tugatekereza ko hari izindi ngufu zikenewe ndetse n'ingamba cyane cyane mu bintu byo kureba isuku n'isukura tugakora korodinesheni cyangwa se tugakorera hamwe tukareba ikitagenda neza kuko n'ubwo porogaramu tunatanga ibinini ku bantu benshi abantu benshi tugatanga kabiri cyangwa gatatu mu mwaka twabonye ko hakiri ikibazo mu kubona amazi meza ubwiherero ndetse imyumvire ituma dukaraba intoki mbese dukora ku buryo tugera ku isuku inoze aho ni ku nzoka zo mu nda inzoka ya birariziyoze rero nayo urabona mu rwanda n'ibiyaga dufite n'ibishanga murabona ibishanga by'umuceri cyane cyane u rwanda minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi turashishikarizwa guhinga ibishanga kuko niho dukura ibiryo bihagije mu rwego rwo kwirinda inzara ariko bariya bajyamo bagahura n'ariya mazi kubera yenda hafi mu nkengero hari abantu badakoresha imisarani neza cyangwa se ikagenda yanduza umwanda ukavamo ukanduza biriya bishanga kandi yenda harimo abantu umwanda w'abantu banduye berariziyoze usanga abagiyemo bandura iriya ndwara kuko yo yandura umuntu akandagiye muri ariya mazi ubwo rero tugatekereza ko hari ikigomba gukorwa kuko hari aho usanga nk'abagera kuri mirongo itanu ku ijana baturiye biriya bishanga baranduye cyane wabona yenda n'abantu mukerarugendo biziye bakajya koga mu biyaga byacu tuzi ko ubukerarugendo mu rwanda buri gutera imbere cyane butuzanira n'amadovize ubwo rero birumvikana ko gahunda yo gusukura ibiyaga byacu ku buryo bitarangwamo na birariziyoze ari gahunda ishyizwe imbere ndetse na biriya bishanga bigomba kuvamo buriya bwandu hari ibigomba rero gukorwa byinshi ngira ngo nicyo gahunda ya leta ishinzwe ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na dr rubera nziza eugene ni impuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye duhamagare adrien n'impagaritse nitwa n'impagaritse adrien nkaba ndi mu burundi ni ukuri burya ibyo bari kubavugana ariko ndabikurikirana cyane burya nta ndwara n'imwe itababaza nubwo babifata mineneze boraba ikintu cyose cy'indwara kimbana ayo mavunja cyangwa ibyo biterwa n'urushanga bakaraba leta igashyiraho amafaranga igakingira abenegihugu hari igihe hano usanga nk'umwenegihugu akennye cyane adashobora kuronka n'amafaranga yo kwivuza izo ndwara bakaraba leta ikabakurikiranira hasi mu by'ukuri izi ndwara kuko zibasira cyane cyane bariya abantu babayeho mu buzima buciriritse cyangwa bwo hasi bakennye batunzwe cyane cyane n'imirimo y'ubuhinzi cyane cyane rimwe budatanga umusaruro ngo basagurire amasoko kuko nibo bahura n'ubutaka n'ariya mazi yenda igihe bari mu mirima ntibashobore no kubona n'amazi banywa asukuye mbese usanga ari bo bakunze kurwara igikorwa rero birumvikana hari nk'iriya miti hari navuga kampeni cyangwa se imiti itangwa nka kabiri mu mwaka cyangwa se gatatu nk'inama mu rwanda twatangiye kujya tuyitanga nka gatatu ubwo rero dukora ku buryo iyo tuyibahaye bakitabira hirya no hino mu midugudu bituma za ndwara zitaba zahaza
turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri iyi saha turabifurije mwese umugoroba mwiza muroranigwe mutunganirwe mu byanyu no mu banyu